mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ni mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
intambara hagati ya israel n'umugwi hamas irabandanya kwiha inkumbi iyo ngwano iriko irahungabanya umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na kure yaho hari amakenga ko iyo ntara- iyo ntambara ishobora gukwiragira muri ako karere igihugu ca iran caragabishije ko kidashobora kubandanya kireza amaboko hamwe israel itohagarika ibitero ibandanya gukora mu ntara ya gaza umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa iran hossein amir abdulahian ku munsi w'imana urangiye yatangaje ko israel idahagaritse idatevye ivyo yise ivyaha vy'agahomerawunwa niho nyabwoko iriko ikora mu ntara ya gaza ko ibintu ivyo ari vyo vyose bishobora gushika umwanya uwo ari wo wose yatangaje kandi ko bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mu buseruko bwo hagati bw'isi ni mu gihe ejo ku imana habaye inama y'ibihugu vy'abarabu i kairo mu misiri yiyamirije ibitero israel ibandanya gukora mu ntara ya gaza ntacumvikanywe ko kiboneka mu ntumbero yo guhagarika intambara hagati ya israel n'umugwi hamas nyuma y'indwi zibiri intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi zitana mu mitwe ikageramira abanyagihugu imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu baba mu ntara ya gaza yadutse n'izihe ngaruka intambara hagati ya israel n'umugwi hamas ishobora kugira ku vyerekeye umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no ku banyagihugu baba muri ako karere nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye fred ngoga gateretse umuhanuzi wa komiseri w'urwego rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika rujejwe amahoro n'umutekano ari Addis Abeba ku mugwa mukuru wa etiyopiya twatumiye kandi rumumba ildefonse umumenyeshabutumwa akongera akaba akurikirana- akurikiranira hafi ivyerekeye politike ari bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije
amahoro amahoro neza amahoro fidel niyo ngabo
Bugihe iyi ntambara ibandanya kwiha inkumbi hagati ya Israel na Hamas, iyi ntambara ni intambara imaze igihe. Ibibazo hagati ya Israel na n'abanyapalestina ni ibibazo vyatangwe hazi igihe kirekire kuva Israel ishingwa eh, mu mwaka w'igihumbi eh, amajana icenda na mirongo ine n'umunani. Eh, Ivyerekeye iyo ntambara ni kuki itigera irangira iguma ibandanya ntangurire kuri ambasaderi Fred Ngoga.
Eh, murakoze ku- kudutumira no kuduha ijambo Eh, nibaza yuko iyi ntambara igituma imaze igihe kirekire cyane rwose ni ku mvo muvuga nka zibiri iya mbere ni imvo iva ko ku budashaka ubudashaka kuba- bw'ibihugu bikomakomeye kugira ngo iki kibazo gitorerwe inyishu ni ikibazo kimaze imyaka mirongo indwi eh, irenga kandi abantu birirwa barasemera bavuga bati hakeneye ko haba ibihugu bibiri biba- bibana kandi bikabana mu mahoro mugabo byaba bigorana kugira ngo ba- babitorere inyishu wumva ni uku- harabuze kudashaka nk'ibihugu bikomakomeye kugira ngo bishobore ku- kuremera niko novuga ah, igihugu cya israel no kuremera na- na- na- na- na- n'abo muri palestina kugira ngo bashobore kumvikana ikindi kigira kabiri ni ibibazo y'uko gihambaye nuko abantu kenshi bakunda ku- kutabishyira ko ingufu cyane mugabo ura- ubiraze no ku isi hose ingene bimeze ni ikintu cyerekeye idini iyo hagiyemo idini mu bibazo ibintu bira- biragorana kandi bigakomera rero urumva ni ibintu ni ibintu ni ibintu ni ibintu bigoye cyane rwose hanyuma rero ikindi kigira gatatu novuga yuko ari akarenganyo kahabaye mwese yakumva umenya ararenganywe ugaca usanga rero ntibyoroshye ko abantu bahu- ba- bumvikana mugabo nuvuga yuko baragerageje cyane rwose harabaye eh, n- n'ibyo bumvikanye mugabo ubu hakihaza leta rero nuvuga yuko ari leta igoye cyane rwose muri israel igatuma rero ibintu bi- bi- bigorana hanyuma ni ukuvugisha n'ukuri no muri palestine ha- harabaye gucanamwo haravuka hariho icyo gihe eh, fata eh, irongowe na abu mazen ariwe muhammad abbas hanyuma havuka za hamas ziri- zirabiyonkorako kandi nazo nyine eh, zitorosha ibiganiro so novuga yuko hariho ingingo ibintu byinshi byatumye ibintu bitu- bijya bidatora umuti murakoze Eh, nawe eh, rumumba idefonse mu byo ariko aravuga gateretse yavuze ko harimo ibintu byinshi nk'i- ibyerekeye idini ibyerekeye kahise politike ibyerekeye ubwoko muri ako karere Eh, ku bijyanye n'idini nk'abari kuratwumviriza wo- wo- wowe basigurira gato igituma iryo dini rifite uruhara rukomeye muri iyo ntambara hagati ya israel n'abanyapalestina
Em, i- iby'idini bamwe urazi ko eh, eh, abanyapalestina benshi biganjijwemo cyane eh, idini rya isilamu hanyuma mm, abanyisirayeli nabo benshi bari mu idini ry'i- ry'igiheburayo ariko hariho n'ayandi madini mato mato eh, ahari ariko ikibazo nyamu eh, turetse icyo kibazo cy'amadini bien sûr eh, ibi- usanga batabona ibintu cyo kimwe ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubutaka ikibazo cy'ubutaka abanyepalestini bavuga ko ari bo ba nyine hajya ahantu abanyisirayeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahahawe n'imana imbere y'uko bangara ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru kiri kuri ntuze ni bande ba nyine kariya karere ka isirayeli na palestine kariya karere katanguye gu- ku- kubamwo eh, abo bita abakananiye aba- abanyekanani hanyuma um, imana yemerera buriya bu- bu- kariya karere urubyaro rwa burahamu urubyaro rwa burahamu eh, rurateba rurahegukira ariko nabo barigera barangazwa eh, ku mvo zo kutubaha imana imana irareka ko abaroma n'aba- n'abandi babatera bakabangaza naho rero wavuze ko um, abanyepalestine barasubira barahagaruka ari bo bakomoka ku ntuzenya benshi bavuga ko uh, ari bo bakomoka kuri bariya abanyekanani ba kera hanyuma bamaze kugaruka abanyisirayeli nibo basubiye kugaruka mu mirongo ine mu mirongo umunani mu miro- igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ine n'umunani rero hari ikibazo ni abanyepalestine bavuga ngo ahantu hantu ni- ni iwacu abanyisirayeli bakavuga ati ni iwacu kuko twahawe n'imana icyo ni cyo kibazo gihari rero
Uh, ambasaderi fred ngoga gateretse aravuze afatiye ku byerekeye idini ko izo mpande zibiri zihanganye muri kajya karere zihiyitirira uh, nk'uko wari kuri abivuga ukavuga ko uh, muri iyo ntambara impande zitera ahubwo zi uh, zidadaza zitera zi abari hagati na hagati bo kumvikanya impande zo fashije kumvikana atari zubu nk'uko ariko urabivuga ku bayoboye Israel canke aba- a- a- umugwi Hamas ah, witwa ko ari wo uri muri iyo ntambara ikomeye ku ruhande rw'abanyapalestina Eh, mu gihe i- i- izo mpande zi- zi- ziguma zidadaza atakumvikana kuri hagati iyo ntambara ubona izotahirahe alo ambasaderi fred wi murakoze cyane rwose kumpa ijambo nibaza yuko isi yose iraraje amakenga eh, n'iyi ntambara nkuno ba nk'akarorero eh, tube nka nka afurika nka twebwe nka afurika hariho eh, ingaruka mu bya politiki ni ukuvuga yuko nk'uburabye eh, nko ku mugabane wa afurika si bose babyumva cyo kimwe ku icyo kibazo ca- ca israel hariho bamwe bashigikiye leta ya israel abandi bagashigikira leta ya palestine wumva rero birashobora no kuducanishamwo ku mugabane wa afurika ikindi kigira kabiri ni ku byerekeye umutekano umutekano urashobora no guhungabana muri afurika nagenda bibutse yuko afurika bugifatanye eh, n'ibihugu byo muri kajya karere hanyuma kandi abantu bakabona yuko hariho eh, idini rimwe riko riratotezwa kandi ugasanga bigize n'ingaruka ku by'umutekano biko- bibi cyane rwose eh, muri muri- muri afurika ahantu babwira yuko ibihugu byinshi byo byo ku mugabane wa afurika byamaze no gufata n'ingamba zo kugira ngo zishobore gu- gukingira nk'ibintu nk'ingaruka mbi z'umutekano zohava ziba umva ni ikintu gikomakomeye kigira gatatu nacyo ni ku byerekeye ubutunzi Eh, na rya afurika yari ifasi- yari imaze iminsi ifite ingorane zerekeye ibibazo by'igitoro urabye nko mu bihugu byinshi bya afurika ibitoro byaraduze amaleta nta- ntakishyiramo amafaranga yo kugira ngo eh, agabanye ibiciro Eh, ubu rero byari byatewe n'intambara ya- ya- ya- ya- ya ukraine ubu rero hagiyemo n'ibiyiye byo muri eh, byo muri kiriya karere urabona yuko n'ibintu bishobora ah, kubandanya bibera nabi hama ugasanga nabyo birateye n'uruhagarara muri muri afurika mugabo muri rusange novuga yuko ikintu cya mbere cya mbere nibaza cyoba cyaronekaye ku isi ni ukuntu eh, mu cyongereza bita double standard eh, sinzi ukuntu babivuga mu- mu- mu- mu- mu- mu kirundi cyangwa mu kudafata kinyarwanda.
nk'impande kudazifata Eh?
kumwe kuzifata mu buryo butandukanye
Eh, gufata impande mu buryo butandukanye badasoneye amategeko mpuzamakungu yerekeye iby'intambara urabona ah, uno munsi ah, aba- aba- baravuga bati ah kurikiza amategeko eh, y'iby'intambara ngaha hama ariko hageze ku bandi ukamenya ntibibaraba urumva rero nazo yuko ibyo nabyo nyine bizotera icupa kibi cyane cyane nko mu ishyirahamwe nations unis eh, n- n'ahandi urumva rero eh, ni ibibazo bikomakomeye uh, aho tugiye mu mu bihe hari impande zibiri aba- abazoba bashyigikiye aba- abo muri israel abazoba bashyigikiye abanyapalestini urumva ibyo byose ni- ni ingaruka ku- ku- ku mugabane wa afurika cyane cyane murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise nitanga simon uratwumva
Mm, yego murakoze ndabumva neza ubu duteye akamurihe
mu rwanda mu mu- mu majyepfo ufise icyiyumviro ushikiriza ikibazo ubaza abatumire
eh, na rutabura rero nda- ndagira ngo kugira ngo mbaze abatumirwa ese eh, izi ntambara tureba kubona ziri ku- gusa naho zi- zitangira zi- zi- zira mu gihe kimwe ubwabyo kuba ziri kuzira mu gihe kimwe ubu ngubu urebye nta nta karere k'isi gasa naho gasa
alo alo alo simon simon twamutakaje twamutakaje ku murongo wa telefone Ah, leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe ziriko zisaba israel kubangira ku vyerekeye ibitero eh, vyo ku butaka vy'inteko zaco eh, eh, ziriko zitegurira eh, kwinjira muri gaza Ah, amerika ikavuga ko yoba eh, israel yoba irabangiriye kugira ngo eh, bashobore kubandanya baganira ku vyerekeye kurekura abantu bagizwe imbohe Ah, ivyo mubona israel eh, ari ibintu izokumviriza ko izotega amatwi amerika ndababaze eh, rumumba
Em, burya ibi- ibivugwa muri politike eh, ibivugwa n'abapolitisiye si byo kumbure biba biriko biraronderwa Eh, abanyisirayeli bavuga hariho prinsipe bafise ko umunyisirayeli umwe yapfuye hategerezwa gupfa igihumbi c'abamwishe Do- twebwe rero turibaza yuko abanyisirayeli bari mu mu- mu gikorwa cyo kwi eh, cyo kwihora reka mvuge gutyo cyo kwihora ariko kandi biranashoboka yuko eh, i- i- i- iki- bi- biriya bitero bya bya amaso abantu abasesenguzi benshi baravuga yuko eh, bi- birimwo amahinyu eh, seya eh, mosadi y'abanyisirayeli bafise abatasi benshi mu ntuzenya muri ahantu hose nta kuntu bijya bitero eh, kumbure bitari kumenyekana Eh, ikindi narumvise amakuru y'uko eh, ubutasi bwa bwa egiputa imbere y'uko kiriya gitero kiba eh, bavertishije ba- babwiye abanyisirayeli ko hariho ibitero bi- byimirije kuhaba none eh, eh, byagenze gute kugira ngo aba- abanyisirayeli babace mu byawe birashoboka nibyo mugabo kenshi na kenshi intambara zikunze kuba eh, habaye imbarutso biranashoboka ko hari ikindi kintu cyoba kiko kiraronderwa muri iyo ntambara ya israel n'amazi eh, kumbure reka turabe uko bizogenda mugabo jewe sinibaza ko ibyo abanyamerika bariko barasaba israel izobyubahiriza kuko hariho intumbero bafise eh, kubwo gusambura hamasi eh, canke eh, no kwigarura uburere bumwe bumwe bari bahaye eh, palestine hejuru ya ntuzenya ya bande do gaza na sijordani murakoze ntivuguruzwa eh, fiston ari ku murongo wa telefone batwumva
yego ndabumva cyane uduteye akamurihe fiston
Ah, ndi i kigali mu rwanda ufise ikibazo ubaza batumire ikintu urashikiriza ubishikirize
yego mfite icyiyumviro mfite n'ikibazo
mubishikirize
Ah, ikibazo mfite ah, nashaka kugira mbaze ah, se buriya nka turiya duce twa gaza se buriya gaza zaguma mu mu- mu biganza bya hamasi cyangwa se za izahita yomekwa kuri israel ikindi icyiyumviro ngewe na- numva mfite ku ruhande rwanjye No- ni ukuvuga ngo ese iriya ntambara yakwiye kuduhangayikisha nkatwe nk'abanyafurika twakwiye kuyitaho umwanya byakwiye kugenda gute mu gihe natwe muri afurika dufite ibibazo byinshi nko muri sudani y'epfo abantu barimo barapfa ariko isi ya- yanze kubyitaho cyangwa se babirengeje amaso hano hakurya mu baturanyi bacu hariyo ibibazo byinshi cyane bitandukanye ariko isi ntabwo ishaka kubitekerezaho irebe ukuntu bariya abantu b'abatutsi baba bahohoterwa cyangwa se baba bimwa uburenganzira nk'i- nk'icyumviro cya nkibaza ni se ubu nkatwe nka afurika twakwiye cyangwa se abaturage ba afurika twakwiye gufata umwanya dutekereza ku bya israel na hamas cyangwa se n'ibindi n'ibindi ese twebwe ijwi ryacu ryari rizamuka gute kugira ngo n'ibihugu byacu nimba nka sudani bari kuyisenya niba afurika nta kintu iba ishaka kugira ngo ibimenye ahubwo bakita cyane ku bibazo byo mu mahanga kandi bo rimwe na rimwe bafite n'ubushobozi bwo kubyikemurira icyo ni nk'icyumviro cyanjye ariko nkongera nkanibaza ntise buriya biriya bice bizasubira kuri ku- kuri palestina cyangwa se bizahita byomekwa kuri israel burundu murakoze ndabashimiye cyane
yego mumwishure ambasadeur fred
murakoze cyane rwose nako namwumviriza arafite ibibazo eh, bikoma- byiza cyane kandi eh, bikomeye nagenda mvuge ibintu bibiri icya mbere ni ukuvuga yuko eh, iriya hamas eh, niyo niyo iyobora gaza hama ikibazo abantu benshi ariko baribaza uno munsi bavuga bati none israel niyagenda igasenya hamas ninde azoca arongora hajya n'itajya akarere bica bigenda gute hariho eh, ibyo eh, bari kuba- bariyumvira yuko hariho ibihugu byo- by'ibihugu bibanyi by'abarabu byoja hamwe kumbure bakazana nk'inteko zigaca zija ngaho honyine zikaza ziracungira umutekano umwanya israel izoba yavuyeyo kuko israel ishaka kuja gusenya hamas nibyo bashaka kuja gukora muri kajya karere mugabo ntawuzi nyene abandi bantu ingene hadu- ninde nzusha aha- aha- ahayobora bizogenda gute Eh, hari ibibazo byinshi ikindi kigira kabiri nacyo ni uko mu banyepalestina bo muri bo nyene nta matora yahabaye kugira ngo batore inzego zabo nibaze ko azogera aho bagomba kugira amatora kugira ngo abantu bitorere indongozi zabo zizora zibaserukira ubu unye barashwayaguritse bari mu bice byinshi ko ntibumvikana ingene eh, u- u- ba- boyobora urwo rugamba rwo kwikukira ikindi nobabwira ni uko uko gus- gu- uko gushwana muri bo byaragizemo uruhare n'ibihugu bimwe bimwe na israel yabigizemo n'uruhare eh, nk'uko bamwe bahora babivuga eh, kugira ngo yibaza yuko eh, ishoboye gukomeza hamas hanyuma igafata eh, baka- ba- ba- ba- ba- bagatuma eh, fata iyoborwa na abu mazen ariwe muhammad abbas ba- ba- baka- baka- bagatuma ba- badakomera bibaza yuko ari byo- ari byo byoborohera mugabo mu nyuma barabonye yuko baciye babyara isata hanyuma ikindi nacyo nagira mvuge kuri afurika yego muri afurika turafite ingorane nyinshi kandi ni- nibyo abantu benshi muri afurika barashavuye kuko urabona ko amakungu atitaho ibibazo byo muri afurika cyo kimwe nk'uko yitaho iby'abandi mugabo nka twe nk'abanyafurika ntibitubuza kuronka icyo tuvuze ku biba ku isi ntibitubuza kuronka icyo tuvuze ku biba ku isi kuko tubishaka tutabishaka bitugirako ingaruka rero si kubera eh, dufite ingorane y'uko tuba dufite icyo tuvuga ku biba ku isi kuko ibintu biba muri israel barashaka hariya hariya hantu urazi yuko ari bavuga ko ari eh, ubutaka nyeranda ubutaka nyeranda kandi abantu bose ba- ba- ba- uba abayisilamu uba aba- abakirisitu ni ahantu habona ubutaka kandi ku bantu bemera mu mana ni ahantu ho kubaha cyane rwose urumva rero ni ikintu dukurikirana cyane rwose ntikibuze yuko tutitaho ibibazo byacu kuko natwe turafite ibiryo hanze hari uwavuga abantu batotegwa hakurya mu baturanyi hari uwavuze ibyo muri sudani yepfo sudani nubuga no muri sahere n'ahandi hose ni ukuri ngo si nke mugabo bivuze ko tudafite icyo nshaka kuvuga ku bibazo biri ku isi murakoze ndivuguruzwa murantunga dufise kandi asite kana kandi uratwumva
ndabumva neza uri he kandi
ndi muri kongo igoma ufite ikibazo waza icyiyumviro ubishikirize
ni ikibazo ndetse n'icyiyumviro yego
nahera ku cyiyumviro no munsi ku ntambara iri kurabera muri israel no muri gaza novuga yuko amerika nka jewe ndayagiriza yuko iri nyuma y'amakimbirane isi y'uno munsi iri kuyanyuramo nshobora kuyibaza igihugu nka amerika n'ubuhangange bwacyo n'ubunararibonye bwacyo ko gishobora kuza gutangaza yuko israel ifise ububasha bwo kuyihora ego hamasi irakoze ikosa ariko amajambo biden yatangaje ntiyarakwiye gutangarizwa n'umuntu w'umwubaho ahuriya hanyuma ndaca nibaza inguvu za loni loni ifite inguvu muri afurika ese baraba hano muri congo nta ibiriko ibibera muri congo bitandukanye n'ibibera muri kene n'ibibera ngaho muri hamasi aho muri gaza ariko hano hari abasirikare bavuga ngo ngo ni abamoniko ariko kuva numva uburusiya bwatera ikirere ntabwo loni irahaguruka ivuga ati turarungitse ingabo uhagararira cyangwa gufasha igihugu kugira kigarukane umutekano ariko muri afurika byabaye ikiringiro ry'abo bazungu mu buryo natwe budatahura iby'isi irimo hanyuma icyo ntusaba icyo ntusaba nk'icundiro cy'iwanjye amerika kubera ko yabonye ko ikigwanisho cyayo ni dorari iryo dorari ryabo iyo hateye akavuyo riduza ibintu byose ibintu byose nk'uno munsi ahantu herereye nta nta esasi iri iratanga nta mazutu kubera iki icitwazo n'intambara iri irabera israel na hamas ibintu byaduze byose mbega akabazo nsigaje ku icyo nyine ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abanyafurika izi ngaruka ziriho ziraba muri ibyo bihugu by'uburengero n'uburasirazuba bw'abazungu ntibitugireho ingaruka mu kwirwanaho mu by'ubutunzi na cyane cyane ko afurika yose ikoresha idorari mu bintu iza gusuma hanze cyangwa mu bintu ikenera byose banishyura nacyo cyane reka ari idorari ryayigiza mu isumba cy'umutumire nshya biyumvira ko kugira twe ntibidushikire ingaruka hanyuma amerika yo ndayifata ndayifata nka faraho wa kera murakoze ishingiro cyanje n'ejo ndabashimiye mu mwishure rumumba
abajije ikibazo cyiza cyane nk'abanyafurika twari dukwiye gutorera inyishu mugabo ngira ndamwishyuye mu majambo make cyane matoya kuko urabona iyo habaye ibibazo mu bihugu bya kure bikatugira ni kubera yuko twebwe tutikwije mu buryo bwa ekonomi mu buryo bw'ubutunzi twari dukwiye kugira umwimbu w'ibintu byose dukeneye ntituzere inze kuko mbega muri afurika muri afurika hari ibitoro hari ibihugu byinshi bifite ibitoro byimbwe nta kibazo cy'ibitoro twashobora kugira kubera ko muri muwayenori ariho hari ibitoro byinshi biva kuko habaye ibibazo ibitoro bica bigora gushika hano bica biduza agaciro ariko ni kuki tutokwimbura ibitoro dufite muri afurika tukagira umwimbu mu buryo bwose afurika iratunze cyane ku buryo ishobora kwikwiza mu buryo bwose nimba rero tudashoboye gukora ngo twikwize mu buryo bwo kwimbura ibintu byose dukeneye ibintu byose bizokorekera mu intambara bizokorekera muri Ukraine na burusiya naho muri moyeno israel amazi bizotugira kwingaruka mbi yavuze ngo yavuze ngo amerika ngo yobi- ngo- uko abibona ngo iri inyuma ngo y'amakimbirane ariko araba ku isi niko mubibona
Eh, ibyo ntibyo ubura ubura kuko ugiye kuraba mbega israel mu gushingwa yashyigikiwe nande yashyigikiwe n'abongereza n'abanyamerika Eh, kubera iki kubera eh, bashaka ko israel ikingira inyungu zabo mu bihugu bya moyenori yasize ukuntu bavuga mu kirundi akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi Eh, iyo bakoze kuri israel abanyamerika baca bentervena ubwo nyine baca ba- baba eh, inyungu z'abanyamerika zica zi- zikogwako nicyo gituma ubona iyo ukoze kuri israel abanyamerika ntibashobora kubyihanganira kuko haba hari inyungu nyinshi mu buryo bw'ubutunzi bwa amerika bishobora guhungabana
murakoze dufise asari asari uratwumva halo asari Ah, theobald hakizimana uri ku murongo uratwumva
ndabumva uherereye he hakizimana
mbereye nairobi muri kenya ikibazo cyiyumvira ubishikirize
Eh, icyumviro nari mfite ni iki ikibazo dufite ni afurika yacu itazi kwitunga kwitunganyiriza ibibazo buriya iriya nta- ziriya ntambara iyo zibaye muri biriya bihugu kenshi na kenshi bararwana bakagira inyungu ariko twebwe usanga ahanini biza bitugiraho ingaruka ikibazo ikindi rero nari mfite ni uko abategetsi ba afurika bari bakwiye gushaka uburyo bishakamo ibisubizo mu gihe ibibazo nka biriya intambara zibaye muri biriya bihugu ntizigire ntizigireho ingaruka cyane ikindi kintu kiriho icyiyumviro ni ukubona buriya amerika buriya uruhande ishobora guhagararaho runaka rushobora guteza ibibazo cyangwa bigakemura ibibazo buriya nubwo iriya hamasi yari iteye muri israeli iyo ni- ni ikosa ni- n'ubugizi bwa nabi ariko gukemura ikibazo ikindi kibazo ntabwo ari wo muti wari wari uhari bari gushaka uburyo babikemura mu buryo bwa diporomasi bitarinze kugira ingaruka cyane ku buryo n'iyi migabane yacu ya afurika n'ahandi henshi bitugiraho ibibazo icyumviro cyanjye rero cyari icyo murakoze
Eh, murakoze dufise kandi asari asari uratwumva halo asari asari Halo?
uratwumva
Eh, jewe icyo icyo nagomba gushikiriza ni kujanye n'ibyo mwa- mwa- ibyo mwavuze byerekeye intambara Halo?
ndabumva
Eh, ni ibijyanye byerekeye n'intambara tukaba muri afurika tugoma tuguma tubona ibiciro biguma byiyongera nk'ubu aho duherereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo asha iritiro ry'intuze rya esanse cyangwa amazutu rigeze ku bihumbi bitanu uno munsi litiro rimwe ntituzi ko iyi ntambara yatumye ibiciro by'amazutu byiyongera kuko ingorane ziguma ziyongera buri munsi kuva iyi ntambara itangure nibyo twagomba gushikiriza ibyumviro byacu ndabashimiye
ego ego merci ambasaderi ngoga gateretse wo kwishura akizimana na asari
ego ba- bavuze eh, ibintu bikomakomeye kandi nibyo nk'icya mbere bavuze bati mbega kubera iki afurika ikiyungunganya kugira ngo ibyo bihugu si byose biguma biba ntibiduhitane nobabwira yuko nk'igihe intambara ya ukirine yaba mu bumwe bwa afurika baricaye baravuga bati hari ibihugu cumi na bimwe byo muri afurika bi- bi- bi- bifite igitoro ati none ni kubera ko ibyo bihugu cumi na- na rimwe bitoja hamwe ngo bishobora ngo bishobore gufasha ibindi bihugu eh, bisigaye byo muri afurika uratuka umugabane w'afurika dufise ibihugu bishika mirongo itanu na bitanu hama bakavuga bati ni gute tutoja hamwe ngo kugira ngo twikingire baca basanga muri ibyo bihugu cumi na rimwe aba ibihugu bira- bira- biraproduza peteroli mugabo iyo gutandaza barenda kuyirungika hanze mu mahanga urabibona baca basanga ni nk'igihugu nka kimwe cyonyine cyoba kibishoboye umva baca basanga yuko ari ikibazo ikindi nacyo ni ku- ku byerekeye imfungurwa afurika ishobora kugaburira isi yose mugabo ngaho twirirwa turasaba imfungurwa abandi bantu rero nibaza yuko ariko aragera nibaza ko no mu gihe cya covid nyine twabibonye abantu batwibuka mu ba nyuma nibaza ko twe twari dukwiye kwiyungunganya tukiyubaka nk'abanyafurika hanyuma tugatorera inyishu ku bibazo twe dufite twe nyine abanyafurika imana yaduhaye byose ntacyo itaduhaye mugabo twaba turiko turisamburira ko iminsi yose dupfa ubutegetsi dupfa by'amoko dupfa ibiki ibyo bintu twari dukwiye kubireka kugira ngo twiyungunganye tuje hamwe turabe yuko ibyo bihuhusi byose biza biraba tutobikemura iki kibazo nacyo twaba turavuga ati kibi biriko birabera hariyanye muri muri gaza na israel n'ahandi reka tubivuge mu by'ukuri uko biri harimo akarengane kadafite uko kitwa mu mwanya hazo hariho umuntu ngaha kuri iyi si adafite uburenganzira bwo gutora bwo kwiyunga ngo yiyubake atore indongozi yishakiye hazokoma hari intambara uno munsi bashobora gusenya hamas hazovuga izindi hamas zishika igihumbi uno munsi batabonye yuko ubuzima bw'umunya-israel n'ubuzima bw'umunya-palestiniya yuko bwingana hazovuka intambara ni nka twebwe muri afurika twama twabibonye iminsi yose twibaza yuko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka bakayora ibyo bizaba bitera uruhagarara rero harageze yuko kuri iyi si abantu batuje batekanye kandi babona kure bareka abo bohaguruka bavuga bati ibintu bikorera bigomba guhagarara kuko uno munsi umenga bahahambiye musaze kuri iyi si kuko bumva gusa abantu bavuga ibyo guturira ibyo konona mugabo warondera bavuga igihugu byubaka ugasanga ni bake cyangwa baranuye cyangwa barumiwe ubu rero neza ko hageze yuko abantu boja hamwe bakaraba ukuntu twiyubaka kuko ni ukuri tugeze mu bihe bigoye mugabo iyo hari ibihe bigoye dushobora kujya mu kuzimu nk'uko dushobora kogorora murakoze ego asari yari yavuze ko ahatumbereye ngo ibiciro by'ibitoro ngo byiyongeye n'amazutu uko iyo ntambara izomara igihe ikanashobora ku bafise amakenga bashobora kuvuga ko ishobora no gutandukira utundi turere mu buseruko bwo hagati bw'isi no hanze yaho ni ibintu abantu kwitega ko ibyo biciro bizotegerezwa kuduga
cyane rwose ni nacyo gituma nari natanguye ndiko ndavuga yuko iki kibazo cyo muri israel no muri gaza ntikiraba gusa abantu bava hariya muri kajya karere kituraba twese kuko iyi ntambara ikabandanya ntibabitorera inyishu vuba ni ukuri bizotugora cyane rwose amaleta azogenda kuduga ibiciro adugije ibiciro abantu bashavure abantu bashavure baje mu mabarabara haba uruhagarara ni ibyo navuze ni igishobora kutugira ko ingaruka zikomakomeye kandi n'ubu twari tumerewe nabi ibintu bidafite uko bimeze ndakubwiye yuko uno munsi niko ndakuvugisha hariho nk'ibihugu nka cumi byaraye bidugije ibiciro by'ibitoro aho umva singwane gusa muri congo ni burundi byarabaye ngira ngo no mu rwanda naho nyene nigeria nuvuga nk'ibihugu bishika nka cumi n'ibindi birenga bose badugije ibiciro
murakoze mu gihe hari ayo makenga kubitegereza ibintu ko iyo ntambara ishobora gukwiragira mu karere ko mu buseko bwo hagati bw'isi nka iran umushyikirangantoki ajejwe imigenderanire ku munsi w'imana yavuze ko iran ngo itazoguma ireza amaboko ngo mu gihe israel ibandanya gukora ibitero muri gaza ngo ko ibintu bishobora ibyo ari byo byose bishobora gushika umwanya uwo ari wo wose ayo makenga rumumba hamwe byoshika ntawo byifuza nta n'umwe byifuza ko iyo ngwano ikwiragira ko ikwiragira hose niko izo ngaruka mwariko mavuga zitera zikomera kurushiriza ku bwanyu nigacokogwa ntikwiragire
pozisiyo yayiraniye ndayumva kuko bariko baranavuga ndetse yuko hezbola ishobora kuguruza iyindi ntambara mu buraruko bwa israel kuko urazi ko hezbollah ikorera muri liban kandi bashyigikiwe n'abantu n'aba na leta ya iran iran irabishaka irashaka iyo ntambara ko irashaka intervena mugabo ushaka kwibutsa ikintu kimwe jyewe uko ndabibona mwibuke ko iran ifitaniye koperasiyo navuze n'abarusiya mugabo kandi ugiye kuraba abanyisirayeli benshi bavuga nka mirongo icyenda ku ijana baje baturuka mu burusiya mbega putin arashobora gufasha ntuzenya iran gutera ntuzenya gutera israel icyo ni ikibazo abantu benshi bari kubaribaza bibaza yuko kubera aba aba um, aba- abantu benshi b'abayahudi bagiye bava mu burusiya uh, ko ibyo putin adashobora kubikora kandi iran ntishobora gutera gutera ntuzenya israel kwinjira mu ntambara na israel itari kumwe n'aba- n'abarusiya cyangwa abashinwa Eh, kuko abanyamerika bo burazi ko bamaze kwi- ku- kwerekana aho bahagaze bari kumwe na israel rero sinibaza ko muri kino gihe eh, ntuzenya irani ishobora gushyigikira hezbollah bagatera israel kubera iyo mvo nibyashikanaho bishobotse ko irani ifasha hezbollah gutera ntuzenya israel cyangwa igatera israel yonyine bazoba bari kumwe n'uburusiya bazoba bari kumwe n'abashinwa Eh, murumva rero izo ciba intambara iteye ubwoba izo kwinjizamwo izo kwi- izo kwinjiramo ibihugu byinshi Em, uko niko jewe ndiko ndabibona ariko si niko ndabona ubu irani izo kwinjira nibaza ko hazoba mu nzira za diplomasi bazoraba ukuntu bakana ibyo bintu nibaza ko ataragera ko iyo ntambara iza naho twebwe mu buryo bwa bibiliya twiteze in- intambara yitwa ahamagedon igiye kwinjira ibyo bihugu nibyo bavuga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi murakoze mwakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise idirisa bakungura twumva
ndabumva neza mwiriwe neza duhamagire mwiriwe
imbere hano i kigali mu rwanda Mufise- baje gushimira umuvandi- abavandimwe batumiye ndabibariza utu- ndabibariza utubazo dukeya nyine ni ukuvuga ngo urabona ko israel ejo yarashe yara- ari- yarashe muri yarashe mu mu misiri ho igisasu cya ibara cy- cyayayo- cyarayobye yongera irasa no muri dubani igisasu nanone ndibaza ngo n'umuryango wa afurika urabona ko dufite ibihugu byinshi muri afurika by'abarabu nyine nta kuntu nyine mwa- mwakwegera nyine ibyo bihugu byombi nyine mukareba ukuntu mwabifasha umutekano ukagaruka Ni- nkoze- nkongera nkibaza kuri i- kuri kuri irani irani bararamuka bagwanye na na israheli ndahita mbona ko ari amatiyo menshi ari- azana isansi na ma- na mazuti hirya no hino ntibashobora gu- gufunga ziriya yari amatiyo isansi zikabura hirya no hino ku isi ndetse bikatugiraho n'ingaruka muri afurika ndabona ari iki bibazo nari ifite imbere
murakoze
yego murakoze dufise na shirakera alfred uratwumva
yego yego ndabumva uri he
ndi mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali mu rwanda ikibazo cy'imviro
ikibazo biravugwa yuko iyi ntambara ishobora kuzakwira isi yose ndetse ikaba yaba n'intambara ya gatatu y'isi yose ese mubona bishoboka yuko ibyo bishobora kubaho byanyura mu zihe nzira kugira ngo bigende bityo murakoze murakoze
yego mumwishyure ambasaderi eh, fred
murakoze cyane rwose ibi- ibi benshi bavuze twari twabigarutse ko eh, nibaza yuko natwe muri afurika eh, ngira ngo umuryango w'ubumwe bwa afurika waravuze aho uhagaze mu isanzwe iki kibazo cya palestina muri afurika kihari kuva eh, ubumwe bwa afurika bugiyeho banashaka n'igihe cyose abakuru b'ibihugu bahuriye ngaha muri afurika bahuriye i addis abeba baratumira umukuru wa palestine eh, mahmud abbas azwi nka bumazen akaza akanashikiza n'ijambo ati kubera iki kuko mu bihugu byinshi bya afurika babona umenga ikibazo cya palestine ni ikibazo cyo kwibohora ni icyo kwibohora kandi gisa n'iki- n'ibibazo byo kwibohora abanyafurika benshi baciyemo rero bamwe babishyigikira mugabo ibihugu bindi byinshi byo muri afurika nabyo birafitanye imigendere na israel rero eh, iyo hari amaleta muri israel ari amaleta eh, novuga yuko eh, a- atari leta z'intagondwa kenshi barashika bakumvikana bakagira intambwe bagezeko mugabo ingorane twagize ubunye ni uko uno munsi muri leta ya israel hariho abantu novuga ko bafite ibyiyumviro by'abaislamiste ibibazo yuko aribo bonyine bagomba kubaho ku isi hambere ibibazo ko aribo bonyine bagomba kubaho muri israel hanyuma ugasanga ni ibintu biduteye eh, ingorane nyinshi n'abanyamerika biranabagora cyane rwose kubabwisha ku byerekeye irani nanjye mwaza ko mubije n'abandi nibaza yuko eh, burya intambara abantu bose ba- ba- bara- barayivuga mugabo nawe wayiteguye gute umunsi wa- wa- wa- wa- wa- wakwitanye eh, ntawumenya ibivamwo nubona naho ariko arategura ngo bazogenda gukwinjira ngo muri za gaza n'ibindi byose ntawuzi ko ibyovamo ntawuzi ko batazokwisha abantu benshi ntawe ntawubizi Eh, rero ikiza no kurondera amahoro kandi nagira mpereze ngaha kuri iki- nagira mvuge nagira mvuge yuko ubuzima bw'umuntu wese ikiremwa cy'imana uba umwirabure w'umuzungu w'umukatolika w'umuyisilamu uba ubwoko ntumba ibyo ari byo byose ubuzima bw'umuntu ni ikintu gihambaye cyane gusa kandi ikintu cyo gusomera jewe kimbabaza gusubiza isaha sintahura ukuntu umuntu ashobora kubabazwa n'uko hapfuye abanyayisiraheli hanyuma ariko ntababazwe y'uko hapfuye n'abanyapalestine umuntu ari muzima mu bisanzwe yobabazwa n'uko hapfuye abanyayisiraheli akababazwa na- na- n'abanya- n'abanyapalestina kuko abo- izo nzirakarengane zaguye mu bintu bida- bata- bata- batashatse rero ni kubona yuko gushika n'isaha urabye nko ku mbuga nkoranyambaga abantu bara- baratukana bagaharira bati bose agashyigikiwe agashyigikira ubundi mugabo abantu bariko- bariko barapfa ni abana n'ibibondo urabibona rero biragoye rimwe na rimwe kumva ingene abantu bamaze iminsi ba- basigaye biyumvira mugabo navuga yuko ukudasonera ubuzima bw'umuntu nibyo biri intandaro y'intambara kurusha ibindi byose
nivyo nashaka mbaze uh, ildefonse rumumba igihe hose habaye ingwano ingwano zose zabaye ku isi abahasize ubuzima wasanga ari abasivili ataco bazira uh, bikaba no muri afurika niko bimeze uh, ko na afurika i- iri muri ivyo bice vyo ku isi aho hari amatata atandukanye vyibonekeje ko abasivili ari bo bahasiga ubuzima, ubuzima kurushiriza muri iki gihe abantu bakaba bariko barasinzikara muri israel na, na gaza Ah, ni ikihe mubona cokorwa amajambo aravuga bakavuga ko ah, israel ikavuga ko izokora ibishoboka byose mu gihe iriko itera amabombe muri gaza ikirinda ah, kwica abasivile naho ivuga ko mu ngwano zose hari aba- aba- ababigwamwo Ah, ni iki wubona cokorwa kugira ngo izo mpande ziriko zitana mu mitwe ya israel na hamas ba- bagerageze kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu bareke gusinzikaza birengeje abanyagihugu
Eh, ikintu cyokorwa ni kimwe gusa iyo abantu batazi ko ino si hari uwayiremye kandi hari amategeko yashinze ngo bayubahirize ibyo bintu bizogorana bizogorana eh, kuko jewe nk'umuntu yu- yu- yemera bibiliya eh, hariho amategeko imana yatanze ajyanye n'intambara kirazira kurasa umuntu ariko araguhunga kirazira kwica umuntu wafashe hariho amategeko y'intambara abantu bategereza ku- eh, kubahiriza nkananswe rero kwica umugore n'umwana n'umusivile abantu bari barekuriwe kwicana kurasana bari abasirikare ingabo kirazira kwica umuntu uzenya umusivile n'umusirikare muri ko muragwana wamaze kumufata kirazira kumwica kirazira ko no kumwica kumurasa igihe ariko araguhunga hariho amategeko rero imana yashyizeho dukwiye kugaruka ko tukayubahiriza iyo tuyubahirije aradukingira kandi agakingira n'abandi rero icyokorwa mbona kimwe abantu biragaragara ko cyane cyane eh, iyo abantu eh, baraba inyungu zabo bataraba inyungu z'abandi Mm, ibyo bizogorana sindaguhenda sindiko ndabibona igihe abantu batogaruka ku ijambo ry'imana ngo bubahe imana bubahe n'ubuzima bw'abantu nk'uko imana ibiduteye kandi nk'uko ambasaderi yabivuze ibyo bintu bizogorana
ku mirongo ya telefone dufise nsabimana alphonse gikuce uratwumva uratwumva nsabimana
ndabumva cyane uduhamagaye urihe nsabimana
imererere muri uganda mu karere ka gatumiro ufise ikibazo baza batumire icyumviro ushikirize ubishikirize
ndabona kuva ari intambara iri kubera muri isiraheli na na palesitina
turabumva
n'igitekerezo nendaga kubagezaho ni uko nendaga gukangurira nyine abantu bateza intambara kuba bajya bajya mu biganiro ibintu by'intambara biraterwa ntabwo byubatse
murakoze
murakoze cyane
Eh, dufise kandi Talin na Tanayeli uratwumva Natanayeli uratwumva ah, murantunga Eh, Frederic eh, Salpongo umureyo w'iburega uratwumva
ngaho neza kandi n'indi
Ura- uratwumva urihe
eee muraho nitwa frederic mbere y'ibirego nk'uko mubivuze ni mu karere ka Ngoma mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda
ego mufise ikibazo cy'imviro
bo ngenda mfite igitekerezo
mugishikirize mu by'ukuri nk'uko uwo mutu- eh, nk'uko uwo mutumirwa yari arimo abivuga
Ah, turamutaye mutaye ku murongo wa telefone Ah, ambasaderi fred eh, wo kwishyura ikibazo ca sabwe eh, cashikirijwe
ntibashobora kukinyibutsa nakibutse neza icyo kibazo nsabimana nibaza ko yari yabajije avuga ngo ngo hakwiye kuba ibiganiro ngo kuko intambara zirasenya ntizubaka
oya cyane rwose ahubwo na- nagenda mushirikire rwose kuko mu by'ukuri n'ibyo bivugisha byose nta ntambara n'imwe ikemura ikibazo byose biherera mu biganiro twama tubivuga iminsi yose mugabo ntituzi igituma abantu batabyumva ibyo bintu n'izi ntambara ziri kuziraba no muri afurika zose zizohera mu biganiro rero abantu icyo bawukora ni uko borera kudutesha umwanya no kwica ubuzima no kwica aba- abantu bakicarana kuko intambara zose zihera mu biganiro n'ubu rero eh, n'iyi ntambara nayo nyine izaba mu biganiro kandi nibaza yuko ahubwo n'igituma tugeze aho tugeze uno munsi ni uko abari batanga ibiganiro bararabye hi- birabiye hirya bagira nko kumenga ibibazo byose byakemutse kumbe ibibazo ntibyakemutse turacyafite ingorane rero eh, ibibazo byose biherezwa mu mu biganiro
Eh, mwavuze ku kugenera amatata amaze igihe eh, kirekire hagati y'abanyapalestina na israel kandi ah, aguma abandanya aguma ahitana n'abantu benshi Ah, ku bwanyu rumumba ni- ni iyihe nyishu mushobora kubona inyishu yorama yotogwa kugira ngo i- ivyo bibazo bihagarare hagati y'izo mpande zibiri
Eh, jewe nk'umuntu eh, akurikirana ibintu by'ubuhanuzi kandi abyemera ubuhanuzi imana yatanze kuri biriya kuri israel eh, no ku isi muri rusange yaravuze ngo mu bihe bya nyuma hazoba intambara hazoba eh, eh, de catastrophe naturelle hazoba ibintu bibi ibyo bizoba ari ibimenyetso byegereje umuzo wa yesu kirisito ikindi yesu kirisito ntazogaruka igihe eh, urusengero rwa salomoni rwasambuwe rutarubakwa oro aho rwari ruri niho hari eh, moske eh, Imisigiti.
abapalestiniye bubatse rero hariho rero koronoloji cyangwa ibihe imana yagenye Eh, none ko imana yavuze ko hazoba hari intambara zihagarika iyo niyo pozisiyo yanje eh, nk'umukristu yemera iki jambo ry'imana rivuga icyo imana yavuze intambara ya palestine na israel cyangwa abarabu na israel simbona ko zizohagarara zizohagarara igihe yesu kristo azogaruka hano ku isi kuganza imyaka igihumbi murakoze murakoze kuba impande zitana mu mitwe mu karere ko mu seko bwo hagati y'isi hagati ya israel na n'umugwi hamas izo mpande zi- zi- zi- zitanga amakuru atandukanye ku biriko biraba mu gihe bitoroshe kuronka amakuru yigenga ivyo si ikibazo gikomeye na cane cane ubu amakuru akwiragira n'ibihuha ku mbuga ngurukana bumenyi ku biba biriko biraba ku isi uh, ambasaderi ngoga
sena wumvise neza byari bicitse nariko ndavuga ni kuba impande ziriko zitana mu mitwe mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi hagati ya israel na, na n'umugwi hamas kubona kuba amakuru, amakuru atangwa ku biriko biraba muri iki gihe atandukanye kuri izo mpande zitana mu mitwe bikaba bitoroshe kuronka amakuru yigenga si ikibazo gikomeye na cane cane ubu amakuru akwiragira n'uruhu- n'urukurukuru n'ibihuha ku mbuga nkorukana bumenyi
Ah, eh, ni ni ikibazo gikomakomeye kandi eh, biranumvikana kubera yuko nk'uko mubizi burya intambara igwana igwana ku rubuga mugabo no- ubu unye muri iyi myaka isigaye igwana na- n'ahandi mu mu- mu- mu kugira propaganda eh, umwe wese agashaka ku- kugurisha eh, i- i- i- ibyiwe Eh, ni ikibazo m- m- kandi nibaza yuko mu mwanya hazoba hariho eh, izi be- i- izi mbuga ngurukanyabumenyi bizokwamaho ahubwo igihambaye ni uko abantu bomenya aho bajya gukura amakuru y'ukuri bya rero n'ibyo ntakiraba kuko birabye uravuga uti ibi- ibi- ibi bintu ni propagande kandi rero twese turazi yuko ibihugu bikomakomeye bishyigikiye israel bira- birafise- birafise ukuntu bikontora ama ibinyamakuru hakaba n'ibindi bishyigikiye abanyapalestina nabo nyine bigashaka gu- eh, gukontorora ibinyamakuru bimwe bimwe urumva ni ikintu kigoye kandi si- si muri si muri iyi ntambara gusa ni mu ntambara zose kuba wagiye izi mbuga nko- ngurukanyabumenyi cyangwa nkoranyambaga uko babyita eh, bisigaye bigoye cyane rwose kumenya ukuri n'uko utari ukuri eh, mu bihe by'intambara kuko umuntu wese ara- ara- ara- arabesha aka- akavuga ibyo yishakiye murakoze murakoze arma uratwumva
ndabumva ijana ku ijana uduteka muri he arma
ndi nairobi ufite ikibazo ubaza icyiyumviro ubibaze
ego njyewe nashaka kubaza
Yego.
Ah, kubera iki intambwe nashaka kubaza ikibazo kimwe habuze iki ku- habuze iki kugira eh, iyo ntambara hagati ya hamas na israel ihagarare kandi uri kuharaba iriko yonona ibintu byinshi iriko yonona inyubako iriko eh, yica abana batoyi uri kuharaba hariho abana batoyi bo muri bo muri palestine gaza bariko barapfa Eh, hariho abanyamakuru barenga cumi na batanu bamaze gupfira muri iyo ntambara uri kuraraba hamaze kononekara ibintu byinshi abamaze gupfa ntawo baharura israel yabuze igihumbi magana ane eh, palestine imaze kubura hafi ibihu- ba- ba- ibihumbi bine nimba nk'ihenze none ntibogerageza uburyo amerika ko mbona yashyizemo ingufu yose kugira hashobore kuba ibiganiro nta kuntu amerika yofata igashyira mu minwe cyane cyane ibiganiro reke kuguma itanga ibigwano ikereza israel bagashyira imbere cyane cyane ibiganiro kugira amahoro atangure kuboneka kuko nta cyiza cy'intambara na kimwe twe mbona israel niyo ifite ingufu kurusha hamas ariko bogerageza uburyo bwose bashaka kugira impuhwe z'abanyagihugu kugira umutekano usubire ugaruke hama bakoze iryo bara bo muri hamas bakurikiranwe n'ubutungane murakoze cyane ndabashimiye murakoze yari arma samuel ari ku murongo ndabashimiye cyane murakoze samuel uratwumva
ko ndabumva mufite ikibazo cyiyumviro mubishikirize n'ingoga
Eh, ikibazo nibaza nibaza impamvu eh, uriya mutwe amazi wafashe umwanzuro wo gutera israel kuri iriya tariki noneho nkibaza ikindi kibazo kimwe nkibaza impamvu nanone niba nta wundi muntu cyangwa se urundi ruhande rw'igihugu runaka rubifitemo inyungu cyangwa se rufitemo eh, uruhare rwaba rwarabigizemo kugira ngo hamas ishobore gushotora israel cyangwa se inabitegure noneho ku rundi ruhande israel nayo ikaba ifite abayiri inyuma batumye bayibwira bati yigenda kubita umwanzi kandi uku kubita utababarira n'ingufu zose nk'aho bakababwiye bati ibintu ntabwo ari byo murebe ukundi kuntu mwabigenza hanyuma mubashe gukemura ikibazo ntekereza ko ukurikije ukuntu ibintu byatangiye n'aho bigeze ubu ngubu nta garuriro nta garuriro kuko ibirwanisho barimo barabyegeranya intwaro ziremereye barimo barazikoresha kandi bida- ugasanga biragira ikibazo ku basivile cyane cyane kuko imibare iri kugenda yigaragaza
murakoze bo ngewe nibazaga ubu nimba hari igisubizo cyaboneka ibyo ngibyo byo gutana mu mitwe bakabishyira hanze murakoze
yego mwishyure muri make rumumba
Em,
ikibazo gihari eh, gi- gi- gi- ariko kiratuma i- ya kibazo kidatorerwa inyishu cy'intambara hagati ya hamas na israel ni ikibazo abanyisrael bavuga ngo hariho ubutaka imana yaduhaye dutegerezwa gutwara bwose hamas nayo n'abapalestiniya bakavuga ngo mwaje kudutera ku butaka bwacu bamwe bose rero abanyisirayeli bakavuga ati dutegerezwa kugira ingufu zose bariya bantu tukabomora amaso nayo ikavuga ati ikibazo rero kiri ngaho reka abantu yaba bari bafite umutima wo gusangira ibyo bafite isi iragutse hariya ahantu habana mu mahoro bakaba mu mahoro bagasangiza ibihari ariko umwe wese agomba kwigungira ko igihe rero hakiri abatware abategetsi abarongozi b'abandi babona ko ibintu byose bitegerezwa kuba ibyabo ikibazo kizoba gihari rero njyewe sindiko ndabona navuze nti sindiko ndabona urabye abatware b'abapalestiniya n'abatware ba israeli n'ababashyigikiye ndabona ibyo bintu ko birashobora kuzoronka agahenge gakeya ariko intambara zirahari murakoze ndabashimiye imbere ko turangiza nagomba mbaze ambasaderi fred ngoga ateretse ku bijyanye n'ibihugu byo muri afurika mwavuze ko ibiba muri kajya karere bigira ingaruka hose na afurika mwavuze ko afurika itari na kure ya kajya karere ku museko bwo hagati bw'isi hari ibihugu byo muri afurika nka afurika y'epfo yari yasabye ko yashikirije icyumviro cyo guhuza impande zitana mu mitwe yamara ibihugu nka israel na amerika byiyumvira ko afurika y'epfo ihengamye ihengamiye ku banyapalestina no mu guha amaso ariko afurika y'epfo iravuga ko idashigikiye ibyo hamas ikora mu gashigikiye abanyapalestina n'ibyifuzo byabo byo kwicira no kwizana mubona afurika ubumwe bwa afurika buhagaze he kuri icyo kibazo icyo cyiyumviro cya afurika y'epfo ni icyiyumviro cyo gushigikira muri make
murakoze cyane rwose nari natangiye kubabwira yuko ishyirahamwe ry'ubuyobozi bwa afurika ikibazo ari ikibazo gikurikirana kuva kera bivuye yuko ibibazo by'abanyapalestina abanyafurika benshi babibona nk'uko umenya n'ibibazo byabo twe rero twarashikirije amajambo ku byerekeye iyi ntambara y'ikiraba tuvuga yuko inyinshi kuri iki kibazo ari amaleta ibihugu bibiri bibana hafi na hafi kandi bikabana mu mahoro ibyo onye twarabishyikirije turabuzabana tubishyikiriza hariho abandi babibona ukundi muri afurika urabona dufite ibihugu mirongo itanu na bitanu ntibohuza bose mugabo muri rusange naza ko duhujije ikindi kintu nagomba kuvuga kandi ngira ngo nicyo nshongereza ko nagomba kwanza kubanza guhoza abanyayisirayeli babuze ababo ku itariki indwi z'ukwezi kwa cumi burya bwicanyi bwabaye ni ubwicanyi bubabaza uwo ari we wese kandi nibaza yuko abantu botahura yuko hamas abanyapalestina hamas ni umugwi umwe mu migi myinshi ihari kandi yakoze ibara rero ntushobora kuvugira abanyapalestina ibibondo biricwa n'amabombe utabanje kwemera yuko n'abanyayizeri babuze bapfishije mugabo tugaca dukomeza tugira inguvu ziko zirakoreshwa uburyo bw'iko birakoreshwa bugara amazi babuze imfungugwa ni urundi rwego kandi n'ibintu twese biba bikwiye gutera ibyatsi kuko niho nyabwoko babivuga babyina batabyemera niko bisa hanyuma rero twebwe tukaguma tuvuga tugaruka ku cyatsi nyine ni umwanya ubuzima bwakirema muntu budasonewe aho ariho hose hazokwamara amatati murakoze cyane ndabashimiye nshimire abatumire fred ngoga ambasaderi fred ngoga gateretse umuhanuzi wa komisiyo y'urwego rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika rujejwe amahoro n'umutekano ari adisabeba ku mugwa mukuru wa etiyopiya na rumumba ildefonse umumenyeshabutumwa akongera akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki ari bujumbura mu burundi abatumire rero ndabashimiye nshimire namwe mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika n'ikiganiro muri sanga bashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika ndabifurije ibihe byiza mu kurindira ibiganiro byacu biri imbere mugire amahoro n'umugoroba mwiza